Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muteze amatira ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mwese ubu rero mwumvise akamo leta yabateye kugira ngo bashobore kurushiriza kugira ngo uno mwaka mwumva ibiharuro by'ubwo bukene byiyongereye bogerageza nabo bagasumbiriza mu kurondera ubwo buryo hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha uyu ni jean de dieu ndikumana umwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu avuga ku twigoro two kugarukira ku barundi ba ntaho nikora iyo nkuru hamwe n'iyerekeye itegeko mu gihugu cy'u rwanda rivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu atadini cangwe ishengero canke umuyobozi azorirongora vyigiye hamwe n'iyerekeye abarovyi umunani baraye bitavye imana mu kiyaga tanganyika n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise uraho oriyane ndamutse n'abaduteze amatwi tuyahere muri kongo amakuru atangwa n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yemeza ko ejo ku munsi wa mbere cisha abarwanyi b'abaganda umunani bo mu muhari adf muri bo harimo abategetsi bawo batatu ni nyuma yo gutana mu mitwe bikomeye kwabereye mu buseruko bw'icyo gihugu muri abo bategetsi bishwe harimo uwuzwi ku izina rya mohamed ibyo byemezwa n'umusirikare w'intwazangabo wa kongo yagize uruhara muri icyo gitero ariko ayo makuru nta zindi mpande zigenga zirayemeza abo barwanyi bo mu idini rya kisilamu baregwa kwica abasirikare ba oni cumi na batanu mu gitero cyabaye ku itariki y'indwi ukwezi kwa cumi na kabiri mu ntara ya beni bagirizwa kandi kwica abanyagihugu baharurwa mu majana kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa bibiri na cumi na kane muri iyo ntara nyene ya beni leta ya somaliya yaragenye abakuru bashasha mu bisata bijejwe gucungera umutekano hafi y'amezi ane abahora muri ayo mabanga babogojwe ni nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya al shababu bihitiye muri ico gihugu ariko abahinga bakurikiranira hafi ibera muri somaliya baragabisha ko abategetsi bataja ari abakozi b'ibitangaza kandi ko bakeneye imfashanyo y'abanyagihugu na leta yabo kugira bashobore kunesha abakora iterabwoba mu nama idasanzwe yabereye mogadishu ryo ku munsi wa mbere leta yaremeje igenwa rya hussein osman hussein kuyobora ikigo kijejwe iperereza n'umutekano mu gihugu hamwe na generali bashir abdi mohamed azorongora igipolisi mu mwaka uheze leta ya somaliya niho yemeza gushinga igipolisi c'abantu ibihumbi mirongo itatu na bibiri mu gihugu cose mu gihe ikihari ubu kitakwiza icyo gitigiri ari igice cyabo umusozi munini w'umwavu ku murwa mukuru wa mozambique warasenyutse ejo ku munsi wa mbere ubomora amazu atari make abantu bashika cumi na batandatu nabo barahasiga ubuzima imvura nyinshi irenze urugero niyo ngo yatumye uwo musozi w'umwavurwa muri karitsiye ikenye cyane y'imaputo ku murwa mukuru abategetsi bavuga ko ibindi biziga bishobora kuba byarahambwe n'uwo mwavu kandi ibikorwa byo gutabara bikibandanya umwe mu baba muri ako gace yabwijwe rya amerika ko amazu ashika ku ndwi ariyo yasambuwe n'uwo mwavu muri afurika kandi leta ya nigeria yararekuye abandi bantu mirongo itanu n'umwe bakekwa kuba barabarwanyi ba boko haramu mu mugambi wo kurekura imbohe zitagira ibyagirizo byashyikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane byo ku munsi wa mbere muri rusange abashika amajana atanu na mirongo ibiri na batandatu bakekwa kuba barabarwanyi ba boko haramu nibo bamaze kurekurwa gushika ubu kubwo kubura ibirego byotuma bagumizwa mu munyororo muri ico gihugu amashirahamwe aharanira agateya ka muntu yamye anegura akatari gake ko igisirikare ca nigeria gifata abantu ataco bagira muri amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ejo ku munsi wa mbere yarongeye kwifatira mu gahanga uwo wasubiriye mu mabanga yo kurongora igihugu kuba yafashe minenerwe ikibazo cy'uburusiya bwagirizwa guhungabanya amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida trump yagize ati obama niwe yatwara igihugu gushika mu gihe cy'amatora ni kuko inone atacu yakoze kuri icyo kibazo trump akaba yabashyikirije akoresheje ubutumwa bwa twitter perezida trump gushika ubu rero ntaremera ko uburusiya bwagize uruhara mu kwivanga mu matora abandanya atamakosa kuwo yasubiriye amagiriza kuba ataco yakoze kugira abiteshe ejo ku munsi wa mbere uburusiya bubicishije ku muvugizi wa perezida dmitri peskov burahakana ko ataruhara na rutoyi bwabigizemo kandi ko ivyo vyagirije atashingiro bigira aha muri amerika kandi abanyeshuri biga ku ishuri ryo muri leta ya florida aho abana cumi n'indwi bishwe barashwe ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa kabiri barahiye ko batazoguma mu gacerere ku bijyanye n'ikibazo cy'abantu babandanya kwicwa hakoreshejwe inkoho umwe muri abo banyeshuri yafashe iya mbere mu kunegura amategeko ya leta ya amerika yerekeye uburenganzira abantu bahabwa bwo gutunga inkoho uwo mwigeme yiyamirije abanyepolitiki harimo na perezida donald trump yakiriye intererano yahawe n'ishyirahamwe rishyigikiye uburenganzira bwo gutunga inkoho iyo ntererano trump rero yayakiriye mu gihe yari ko ariyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
urakoze aloise ku makuru udushikirije naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb rutangaza ko kuva itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu nta dini cyangwa amashengero umuyobozi azokongera kwemererwa kuyayobora atabyigiye iryo tegeko rijyanye n'uko buri shengero ritegerezwa kuba rifise inyubakwa zijyanye n'iki gihe tugezwamo kandi zitabangamiye abanyagihugu ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb rwatangaje ko rurimo kuvugurura itegeko rigenga amadini n'amatorero mu rwanda kugira ngo bigendane n'igihe mu kiganiro porofeseri shyaka anastase yagiranye n'itangazamakuru yongeye gushimangira ko urwego ayobora rurimo gutegura amategeko atajenjetse azagenga amadini n'amatorero mu rwanda kuko hariho ubu yagiye agaragaramo koroshya gukabije iyo urebye n'uburyo itegeko ry'amadini n'amatorero ryari rikoze ubona ni nk'itegeko ryakozwe abantu bibwira ko barikorera abatagatifu bazi ko ari abantu beza gusa nta mpamvu zo gutegereza no guteganya ko hari abazashyiramo ibihato uko kwaguka kw'itegeko biri mu byatumye hari n'abashobora mu buryo bwemewe n'amategeko kuba bagira amatorero ariko batarandikwa kubera ko itegeko rifite igihe ryabahaga ngira ngo ni umwaka bakora mu buryo bwemewe n'amategeko ariko batariyandikisha tukibwira ko kimwe mu byo tuzasaba ari uko nyine ibyo bigira uko bishyirwa ku murongo abantu bakajya bakora mu buryo bwagutse ari uko wa mugani wujuje ibisabwa tukumva bizatugabanyiriza akajagari cyane uyu muyobozi yatangaje ko akajagari gasigaye kaboneka mu matorero amwe n'amwe harimo abagize itorero barwanya imitungo bamwe bigisha inyigisho zigandisha abaturage ndetse n'abandi bayobya abaturage aribyo byatumye hashyirwaho ingamba zihuse zigomba gukurikizwa mu minsi ya vuba amadini n'amatorero cyane cyane ayakiri mato akiri mashya afite aho akorera mu nsengero z'ahantu abantu basengera ugira impungenge ugira impungenge ukibaza aho turi ari ku rwego rw'isuku ari imiterere y'inyubako ari ubucucike ushobora gusanga ahantu haterera abantu magana ntatera n'aho abantu bihagarika nta bwiherero namba no guhumeka ukabona ari ikibazo cyangwa se ukabona abantu basengera muri za shitingi kuki abantu abanyarwanda baragize roho z'abaturage babo kandi hari aho babyigira n'aho babyigishiriza nubwo byaba atari kaminuza ariko hari aho babikorera bagategura abantu ni ukuvuga ko roho ariyo idakeneye umuntu yaza akayifatira uko abonye adakeneye kugira ubumenyi abigiramo mu gihe cya vuba ayo mabwiriza yatangira kubahirizwa bitarenze itariki ya mbere z'ukwezi gutaha uwitwa ko ari padiri cyangwa ko ari pasitori ari mu rusengero runaka ni mu itorero cyangwa idini runaka hari ibyo agomba kuba yujuje dufite abo turagize imibiri uvuga ngo ni- niwuzuze ibi ariko si uwaraho izi ngamba zo gufunga insengero cyangwa amatorero atubatse ahabugenewe hari benshi mu baturage baturiye zimwe mu nsengero ziri mu mujyi wa kigali babyakiranye ibyishimo byinshi uyu mubyeyi namusanze mu murenge wa remera hazwi nko mu bigina aturanye n'urusengero akavuga ko rumubangamiye ibintu bya buri munsi se buri munsi buri munsi ngaho ingoma ngaho ibyo byuma byabo ubuhugu usanze bitonze barasenga bakavuza induru bakazamuka eh, ibintu birebire cyane ugasanga birabanga- birabangamira abaturage ntiwabasha kuryama ku manywa ngo usinzire njyewe uretse njyewe utakibyara n'uwaba ufite umwana ntabwo yaba akirya ah, yamuryamisha ngo asinzire Ubu ayo mu- tw- icyo twabahimishije twabwiye ubuyobozi bw'umutekano ntimuzongere kutwishyuza umutekano kuko ntawe dufite wakwishyura umutekano utagira buri wa gatanu bararamo urarara ku nduru ugarinda bugukeraho uririrwa ku nduru ya buri munsi ngo urishyure umutekano nuko bihora mu gihe hari abishimiye iki cyemezo hari abandi gihangayikishije cyane cyane abari bafite imirimo bashinzwe mu itorero ariko batarigeze bigira umurimo w'ubushumba uyu ni ishimwe beti umuvugabutumwa wigisha mu itorero ryubatse mu mujyi wa kigali i kibagabaga uko dusenga ntabwo bibangamiye abakristo kuko harimo vandarateri zihungiza umuyaga iyo hariho ubushyuhe badufungiye hari inama zasubira inyuma harimo abari batangiye gukizwa bari kuva mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ubusambanyi bakongera bagasubira inyuma bikatubabaza ndi umuvugabutumwa nkaba n'umunyamasengesho twe rero turi abana natwe bari kubyigisha kugira ngo tuzavemo ejo hazaza babahagaritse uyu mwanya rero byaba atari byiza bibaduhagaritse umwanya byaba atari byiza kuko nibyo turi kwigira ariko abakuru bacu bo barabyigiye bafite seretifika zabyo kugeza ubu rgb yanditse amadini n'amatorero afite ibyangombwa agera kuri magana arindwi ariko hakaza adasaga magana arindwi akora ataragira ibyangombwa kuko itegeko ririho uburya bibaheraga uburenganzira rgb isaba inzego z'ibanze guhagurukira amadini n'amatorero akorera mu kajagari bagahagarika byihutirwa izo nsengero zibangamiye abaturage asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali arakoze yasumta kaboyi kuri iyo nkuru
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tuve mu rwanda tuje mu burundi ibitigiri by'abarundi babayeho mu buzima bwa ntaho nikora byariyongereye ku bice birenga cumi n'umunani ku ijana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku bw'ivyo imiliyoni ijana na mirongo ine n'umunani by'amadolari y'amanyamerika akaba ariyo akenewe muri uno mwaka kugira abantu bababaye kurusha abandi baharurwa ku miliyoni zibiri n'amajana ane bashobore kugarukirwa ivyo vyashikirijwe n'igisata ca oni kijejwe kugarukira kuri ba ntahonikora osha ku mugoroba wo ku munsi wa mbere mu nama y'abafasha b'u Burundi ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse ibitigiri bya bantaho nikora byavuye ku miliyoni zitatu mu mwaka uheze bijya ku miliyoni zitatu n'amajana atandatu uyu mwaka muri abo imiliyoni zibiri n'amajana ane nibo bababaye cyane igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu kijejwe kugarukira kuri bantaho nikora oca mu mugambi wo gufasha bantaho nikora muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kivuga ko hakenewe imiliyoni ijana na mirongo ine n'imwe n'ibice umunani by'amadolari y'abanyamerika kugira ngo bashobore gufashwa utwara icyo gisata mu burundi gary conil avuga ko kizoshigikira leta mu kubafasha umuryango ufasha imbabare uzoshigikira leta mu nguvu zayo kugira ngo bafashwe mu byankenerwa nyamukuru nko gushikira amazi meza kwivuza kwiga uburyamo ugufungura eka no mu kurondera inyishu irama umuntu umwe kuri bane babayeho mu gufungura nabi ihindagurika ry'ibihe hamwe n'uko iby'ubutunzi byifashe bikora ku barundi barenga imiliyoni zibiri n'amajana atandatu bakenewe gushigikirwa kugira ngo bashobore guhangana n'ububabare barimo muri abo imiliyoni nyinshi z'abantaho nikora zikenewe gufashwa mu maguru masha mu byo gufungura ibijyanye n'uburimyi cyangwa amafaranga make kugira ngo bashobore gufungura amatohoza ajyanye no gufasha abantu nikora y'igisata oca yerekana ko igitigiri cy'abantu nikora cyatanguye kunyuka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ahanini bivuye ku ngorane zo muri politiki mu butunzi hamwe no kubiza umwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu ndikumana jean de dieu avuga ko bagiye gushyira ingufu hamwe kugira bazoshike ku ihangiro bihaye mu gufasha abo bantu aho nikora bakaba biyemeje rero ko bagiye kurondera imfashanyo imfashanyo mu basanzwe bafasha muri ico gisata igihugu naco kikaba carakoranye n'iryo shirahamwe mu kurangura kino gitabo kugira ngo ashobore kwerekana aho ahakenewe gufasha hama tukaba twizigiye yuko eh, nk'uko babitwemereye bagiye gukoresha inguvu zose kugira ngo bashobore gushika kubafasha kugira ngo bashobore gushikana mu ngiro ibihango twihaye twese ariko kandi uyu mwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'uburundi hamwe n'andi makungu ndikumana jean de dieu asaba ko amakungu yokongereza uburyo na cyane cyane ko mu mwaka uheze amafaranga yari ategekanijwe kugarukira kuri bantaho nikora atashoboye gukwira ayo mahera ategekanywa ku biharuro biba byafatiweko ni ukuvuga loto y'ubukene abantu baba bagize kuvuga ko ari bose kandi si ukuvuga ko ayo mahera mwabonye nka- nko mu mwaka uheze ntibashoboye kuyaronka yose baronse ibice mirongo itandatu na kimwe ubu rero mwumvise akamo leta yabateye kugira ngo bashobore kurushiriza kugira ngo uno mwaka mwumva ibiharuro by'ubwo bukene byiyongereye bogerageza nabo bagasumbiriza mu kurondera ubwo buryo hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha intara cumi na zitanu muri cumi n'umunani akaba arizo zikeneye imfashanyo na cyane cyane mu gisata cyo kwivuza hamwe no gufungura ariko kandi hagarutswe ku kibazo cy'indwara y'akaranda yateye impene n'intama izobandanya isubiza ubutunzi inyuma hamwe idatujijwe mu maguru masha i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika arakoze diane ndonse kuri iyo nkuru tukiri mu burundi abarobyi umunani baraye bitavye imana mu kiyaga ca tanganyika bo n'amato ataramenyekana igitigiri bahitanywe n'umuyaga mwinshi aho bari basanzwe barobera kuva ku nkengera za komine nyanzarake gushika mu kabezi mu ntara ya bujumbura mu ishyirahamwe ry'abarobyi bavuga ko ibiziga by'abitavye imana bitaraboneka ngo bifubwe mu rumonge ni inkuru ya mugenzi wacu kirisi munezero ubwato bwonyene tumaze kuduga hejuru bwabantu turaroka buraduga amazi bwikutamwo urundi bwikubitamwo basi tuca tura- turapfuye nta kundi imana kirakinga niho ahandi hoho ntitwakurokoka umutima ntibari bwasubire mu nda ku barovyi baraye barokotse mu muyaga udasanzwe uvanze n'imvura wadutse mu kiyaga tanganyika mu ijoro ryo ku munsi w'imana rishira uwa mbere ni akwezi kwatse muri iryo joro akaryo keza ku barovyi bo ku nkengera y'ikiyaga tanganyika ariko akunguko bari biteze siko baronse manuel ni umwe mu barovyi bacitse ku icumu yariko arasanura ubwato aho abarovyi basanzwe babika amato yabo aho bita ku mweya wa rumonge
twahatswe aha ni ngorana hapfa ubwato bwatabutse ibi byose urabona ibintu biragenda amatara aragenda ibitato ngira twasigaranyemo ibitato bibiri nko mu masamo ya niho umuyaga wamena twamaze kurwana n'uruzi rwose rwose muga ru- rutsiye twagerageze ubwataha turagira ntitubohesa amakamba kugira turabe ko two- tworoba abarovyi umunani nibo bamaze kumenyekana gushika ubu ko bahitanywe n'imikuba amato ataramenyekana igitigiri nayo yarononekaye aho ni kuva ku kivuko co mu mvugo muri komine ya nyanzarake gushika mu kabezi mu ntara ya bujumbura gabriel butoyi umukuru w'ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi avuga ko bibabaje kuko ibiziga vy'abahasize ubuzima bitaraboneka ngo bihambanwe iteka ibiziga ntitwabibonye eh, ntitwabibonye kuko urazi imiyaga nk'uri nk'iriya itera ibisebuzi byinshi hanyuma rero umuntu yamaze gu- amaze aguye mu mazi mu mazi nk'ariya yakure cyane ikiziga ntidushobora kukibona kuko murazi kugira ngo ikiziga kiye rero kubera ko amazi ari maremare ntigishobora kuboneka urumva ari naho abantu baca bahera hiyo abo barovyi basanzwe bari barahawe udukoti dukinga kwibira ariko kuri abo barovyi aho kubarokora ngo nitubabangamira turiya dukoti naho ubu dufise mu ru- mu ruzi rungana hakurya nta kamaro tugufasa ikiziga ku- wamaze kubera ikiziga nico kiraboneka kinyaruka kuboneka ukorutse mu mazi utambaye kiranakuniga mbere bisumbwa nuko uyoga wewe uri wenyene utasambaye kuko utambaye bizagukuniga mu ijosi mugo tatufita biragufasha koga kuko ndarageze gupima gukoro kandi ndavyambaye vyagombye kuniga vyanyoroheye ariko ndavyambuye Gabriel Butoyi arongoye ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi avuga ko abarovyi batibagikanya mwene utwo dukoti dukinga kwibira kuba ari ukutamenya sanzwe novuga nti hariho ukutamenya ariko kajya gakote kajya kajire karafasha umuntu ari mu mazi kugira ngo ashobore kwigwanira ubwa mbere na mbere bwobwo ashobore kumara umwanya munini ariko aroga yigwanira cyo cya mbere icya kabiri naho yobyoshe kagasoma nturi kajya gakote karamufa karafasha uwo mubyimba kureremba ni ukuvuga ntubuke izama hasi ku buryo naho aba bariko bararondera urabona ko amato aguma ari ruyarera mu mazi babonye kajya gakoti baca baroba uwo muntu basanga ari muzima bakamurokora basanga yapfuye naho amayiti bakayamanukana ku musozi agasobanura iteka nta bitigira ibiraja habona vy'abarovyi bamaze guhera bari mu kazi kabo ariko ku mwaka ku mwaka abatari bake baratikira kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu abarovyi eka mbere n'amashirahamwe yita hagati y'akazi na muntu yari mu rugamba rwo gusaba ko abarovyi boronswa udukoti dukinga kwibira bakaba bari banasavye ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge kwigisha abarovyi ubuhinga bwo gutabariza no kurokora uwasomye nori mu rumonge krisi munezero ijwi rya amerika arakoze kirisi munezero kuri iyo nkuru tukiri kandi mu burundi abunguruza abantu n'ibintu ku ibarabara rya bujumbura bubanza bakoresheje imodoka za taxi zizwi ku izina rya kagongo barahagaritse akazi kuva mu gitondo cejo ku munsi wa mbere bavuga ko bipfuza kurihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu kuri buri muntu buramatari w'intara nawe akabasaba kurihisha ayatarenga ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amarundi ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu evariste nziko banyanka ku bituro by'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabiyunguruje baja mu gisagara ca bujumbura mu gitondo cuno wa mbere ivyo vyaruko no ku isoko yo kuri kotebu ico vyavuyeko ni igiciro co kwiyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko na buramatari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu n'amajana atanu haba kuva ibujumbura aja ibubanza canke avi bubanza aja mu gisagara ca bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha ibihumbi bitatu ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari tarasisi niyo ngabo yabwijwe rya amerika ko n'inama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagaritse akazi icyo byavuye ko nuvuga ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara bubanza twarakoranye inama hano mu biro nyuma y'aho igitoro kidugiye hanyuma leta igashinga ibiciro by'abantu biyunguruza baja mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twobadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku bihumbi bibiri n'amajana icenda hafi na mirongo irindwi akaja ku bihumbi bitatu n'amajana atanu twebwe turabibankira turababwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyene bimeze baca bavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku rugendo rw'urubanza bujumbura natwe tuti ntibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twero tukavuga tuti iyo mpamvu ntifashe kuko niba by'ukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twe twari twababwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikiranganji kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yokongera ko ku ntara iwacu ko ni hafi ibirometero mirongo itatu n'icenda abo bunguruza abantu nta n'umwe yashimye kugira ico ashikirije kuri mikro bakavuga ko batewe ubwoba n'abo batashimye kuvuga baribo ariko babwiye abamenyesha amakuru mu ibanga ko bifuza kurihisha ibihumbi bitatu n'amajana atanu kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga ibihumbi bitanu basabwa babwirwa ko ari ay'ibikorwa by'iterambere rya komine mpanda ivyo buramatari w'intara bubanza atemera ni abanyakinyoma kuko ayo mashyirahamwe ahari n'ayabo bashoferi nyene bo nyene amashyirahamwe yabo basanzwe bari hamwe ayo mafaranga si amafaranga bari hamwe muri komine nababeshi sivyo agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri uno wa mbere buramatari niyo ngabo aravyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga nico ca gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa co kunguruza abantu n'ibintu nagamba kuko hari abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twe hariho abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza bataha ibujumbura cyangwa bakorera ibujumbura bataha ibubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri birabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye uwo muntu agejwe rino shyirahamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze tuburondere imodoka za leta za otarako ziheze zikore kuri uyu murongo wa bubanza n'igiki musaba abo bunguruza abantu Ah, icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane higeze hatora ku bibazo biri mu burundi bwacu n'abunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije n'abo bagendesha amatagisi muri iryo hagarikwa ry'akazi ariko nk'uko twabyiboneye ku gituro cyo kuri kotebu ni uko abo bunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase w'uno wa mbere nyine na zimwe mu ntwazangabo z'igipolisi zikorera mu gisagara cya bujumbura gukora atari uko bagakinjura bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika arakoze evariste nziko banyanka iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ukubura amasoko ntanganguvu azimbutse kandi yizigiwe ni imwe mu ntambamyi zikomeye ku iterambere mu karere ko muri afurika y'umunsi bugaragwa bwa sahara hafi ibice mirongo irindwi ku ijana by'abantu baba muri ako karere nta muyaga nkuba bafise mu bituma bakoresha uburyo buzimbye bw'amasoko ntanganguvu nk'amazutu kugira bakoresha imoteri mu ntumbero y'ukuronka umuyaga nkuba n'ibitoro byo gukoresha ku matara yamara ikintu akarere ka afurika katabuze n'izuba kuri bamwe mu bantu bakenye cyane kurusha abandi ku isi imishwarara y'izuba irafise akamaro gakomeye cyane haheze ikiringo kiri munsi y'umwaka umugambi power africa wa leta ya amerika biciye mu kigo kijejwe iterambere mu makungu usaid n'izindi nzego bikorana ku vyerekeye uwo mugambi nk'ibiro bijejwe iterambere mu makungu vy'ubwongereza fondation shell n'ibanki ijejwe iterambere muri afurika utangujwe uwo mugambi ujejwe kuzana umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba mu ngo mu karere ko muri afurika icyo uwo mugambi ushaka gushikako no guha umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi uzimbutse ingo imiliyoni mirongo ibiri mu karere ko muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu uwo mugambi warashimikiye ku mashyirahamwe yitaho ivyerekeye umuyaga nkuba mu bizotuma umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba ukwiragira kurushiriza inkurikizi ni igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu kuronsa umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba cyane cyane ku bantu baba kure y'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba bwari buhasanzwe ivyo birafasha cyane abanyagihugu mu kuborohereza ku bijanye n'amatelefoni agendanwa kubera bariho amafaranga makeyi cyane yo kuyashiramwo umuriro kubera ubwo buhinga bushasha abantu batari bake bararonka umuyaga nkuba ubwa mbere mu buzima bwabo uko umunsi utashe mu bice biba bironse umuyaga nk'ubu bwa mbere imirimo y'ubudandaji iriyongera amavuriro arashobora kubika neza inshandago abanyeshuri bashobora kwiga mu kiringo kirekire inyuma y'uko bumaze kwira gushobora kuronka umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi wizigiwe bishobora gutuma abantu batari bake bava mu bukene ntangere umugambi wo gutanga umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba biriko bihindura bikomeye ubuzima bwa misi yose bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni mu karere ko muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara
iryo yari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na fatuma kalalani masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye na aloise bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije muri studio washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza imana ibahezagire murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.